Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa kabiri tariki mirongo ine n'itatu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na frederic nkundikije atagihindutse imishikirano nyezina inshuro igira gatanu hagati y'abarundi izotangura ejo ku munsi wa gatatu yarusha mu gihugu ca tanzania akamaro k'iyo mishikirano ntikabonwa co kimwe n'abanyapolitiki bose bafise uruhara mu mugambi wo kurondera amahoro n'iterambere mu burundi vyongeye mu gihe leta y'uburundi ivuga ko iyo mishikirano y'inshuro igira gatanu ikwiye kuba iya nyuma ibereye hanze y'igihugu hari n'abandi bavuga ko ahubwo nyabuna iyo mishikirano ariho igitangura ngo kuko iyindi mishikirano yose yabaye mbere abanyapolitiki batigeze bicarana amaso mu yandi ngo bace irya nino ibibazo vyatumye haduka uruhagarara rwa politika muri iki gihe rero abanyapolitiki babandanya gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo bitandukanye vy'ukuntu amahoro n'umutekano n'iterambere vyotsimbatazwa mu burundi twatumiye bamwe muri bo turi kumwe na guillaume ruzovuye umukuru w'inama y'igihugu ijejwe ubumwe no kurekuranira hagati y'abarundi akaba kandi ari umukuru w'umugambwe parti monarchique parlementaire pmp abagenderabanga umugambwe w'umwami n'abagabo mwiriwe neza guillaume ruzovuye
neza bwana frederic murakomeye
n'amahoro n'amahoro Ego turi kumwe kandi na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu Rassemblement des Démocrates mwiriwe neza Jean de Dieu Mutabazi
Eh mwiriwe neza Frederic nongeye kandi ndaramutsa abarundi n'abanyamahanga bariko baradukurikira nkaba kandi ndabibukije yuko ndongoye n'urwego rukuru rujejwe gukinga amabi aturutse ku ihonyabwoko amabi aturutse ku ngwano eka n'ayandi mabi asindikaza hagati y'akazina muntu yego twari twifuje kandi kuba turi kumwe n'abandi banyapolitike abere gashatsi hamwe n'abandi abandi bakaba rero bariko baraja mu yarusha mu gihugu ca tanzania aho bagiye kwitaba imishikirano izotangura ejo ku munsi wa gatatu reka rero dutangure kuri mwebwe Guillaume Ruzovio amabanga mujejwe yo gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi hamwe no gushira imbere umutima wo kurekuranira muyagejeje hehe
ayo mabanga tuyagejeje kure kuko ujya ico gikorwa co co gushiraho ubumwe mu barundi hamwe no kurekuranira ni igikorwa ca misi yose kiba imisi yose aho umwe wese ari hanyuma nka tuwe tugeze urwo rwego turafite ibikorwa biri mu itegeko ryadushizeho itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi kimwe n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hariho itegeko ryadushizeho riduha ibikorwa bikuru bikuru tuzokora bijyanye n'ibyo bintu byerekeye gufasha yuko abarundi basubira bakagira ubumwe hamwe no kurekuriranira ni ibikorwa bitandukanye kandi byinshi murabona ndakubwira yuko turiko turakora turiko turakora ni igikorwa kitoroshe mugabo cyiza kuko ni igikorwa ubona yuko gikenewe rwose ngaha mu burundi ni ukuvuga rero yuko yuko abarundi bosubira bakaba bakagira ubumwe bakarwana bacavuraniye bakasubira nabo nyine bakasabana kigongwe urumva ko ari ikintu cyiza cyane dukwiye gushigikirana mwese abarundi bari ino mu burundi n'abari hanze bakwiye gushigikira kandi bakadufasha ngo tuzogishikeko ico ni igikorwa gihambaye cane rwose muzobandanya kandi kizotuma n'uburundi busubira kogorora ariko rero reka tugaruke ku vyerekeye imishikirano iriko ibuca itangura yarusha amatwi adusumira hariho abanyapolitike batumiwe baritaba ubutumire bari mu rugendo muri iki gihe reka n'abandi batitavye urwo rugendo mwebwe ivyo mubiha insiguro nke
igituma hariho abagiye ibyo byo birumvikana kuko bagiye batumiwe n'abasigaye no mu burundi batagiye nabo nyine bari baratunguwe mugabo batora kutagenda icyo ndabyiyumvira ko ni iki ni uko imishyikirano kuganira biba hagati y'imigwi ibiri imigwi ibiri ikicara hamwe ikarabana mu maso umugwi wa mbere ukavuga uti wewe wa mugwi naba wewe nifuza ko wumfasha ibi ibyo mbona ukwiye kudakora ni ibi ibyo nifuza yuko tukumvikana ko ni ibi uwundi mugwi nawe ukavuga gutyo nyine ugatanga ibyiyumviro byawo barabana hagati yabo rero ntaho hari bajya bita abantu babahuza baba ba fasilitasiyo aba ba perezida mukapa na perezida museveni none rero uko njyewe nabyumvise kandi uko ndabizi ni uko leta y'uburundi urazi ko leta y'uburundi hari leta yavuye mu matora yatowe niyo igejwe amabanga yo kurongora igihugu no kwakira ibyifuzo n'imigambi y'abarundi bose leta rero yatowe ubu yatoye yuko itogenda mu mishyikirano iyo mishyikirano uvuga muri uku kwezi kwa kwa cumi kuko baravuga yuko ngo hari ukwezi kukunamira abo twabuze bifuza guteza imbere igihugu umuganguruzo witwa gasore hanyuma perezida wa mbere yatowe n'abarundi bose mirikiyo ndadaye bose bapfuye mu kwezi kw'icumi batubwira rero bati leta y'uburundi irifuza yuko uko kwezi kuba rukunamira abo bahise ibyo rero twebwe tubwirizwa kubyubahira ariko hari abantu bashaka kuvuga ko ari ugushaka guke
ibyo ntawe ushobora kubivuga ubu nyine ahubwo umuntu yavuga ati reka uku kwezi iyo iyo mukapa yabikora neza rero uko ndabyibaza yarindira uku kwezi kwa cumi kugahera agasubira agatumira abandi icyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu batagiye bavuga bati none abo bagiye bagiye gushikirana n'abandi ko leta atari iri kandi ibyo bifuza babiza kubishyikiriza leta none rero hariho n'abandi batari bavuga ko leta itagiye twebwe ntitubone icyo tugenda gukora hariya kuko n'ibyo tubavugana nabo leta itahari bakabishyikiriza umuhuza mukapa ntabishobora kuca kuko babwirizwa kubivugana na leta mu mishyikirano iheruka yose gusa
sozera
mu mishyikirano iheruka yo myinshi urabonye yuko leta yaragiye ariko abatavuga rumwe na leta batoye kutegera leta ngo bavugane baca bikumira baje ukwabo abari kumwe na leta baje ukwabo ntibigeze bahwana ego reka nicyo kibazo tukibaze umushikana Jean de Dieu mutabazi amatwa dusumira yari yararonse ubutumire ariko nawe nyine yafashe ingingo yo kutagenda ivyo ntibishobora kubangamira uwo mugambi w'amahoro muri ivyo biganiro cane cane vyavuga ko ari vya nyuma mushikana Jean de Dieu
eh Frederic uribuka neza yuko byari ibiganiro bigira ubwa gatanu dushaka kugira ubu imbere y'uko tujya mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mugabo imbere yaho twari twaragize ibiganiro inshuro zine muri ibyo biganiro twagize inshuro zine hari ibintu byagiye biravamo ibyo rero mu byagiye biravamo rero biri mu rupapuro rw'inzira twasinye mu ntara ya kayanza aha i burundi leta yaserukiwe n'umugambi uri ku butegetsi waserukiwe n'iyindi migambwe itari mu nama nshingamateka cyangwa muri leta turasinya kuri urwo rupapuro rw'inzira mugabo hariho abatarusinye muri abo rero batarusinye hariho abo rero bitabye umuhuza mukapa hama rero hakaba hariho ikintu gihaze kubona rero leta atariyo iri mu ngingo rero leta atariyo iri tuzi neza ko ariyo izotunganya amatora kubera murazi neza ko leta idahiganwa bica bigira bica bitera ingorane aricyo gituma twebwe twarasinye turi imigambwe cumi n'umwe hamwe nyine n'abandi dusanga iby'ibiro turavuga tuti twe turifuza kwitaba ibyo biganiro bigira ubwa gatanu mugabo ntitujye ntitujye inyuma ntiturenga akarimbi k'urupapuro rw'inzira ubu rero aho tugeze uyu munsi icyatumye tudashobora kwitaba ni uko tutaramenya neza yuko leta ariho izuba iri kubera turashobora kugenda turi kumwe n'umuhuza tukavugana mugabo icyo dushyitse ko tugasanga leta ntacyo gikoza aricyo gituma rero nimba twifuza ko tugira ibiganiro bishyitse ku kintu kizodufasha gutegura amatora meza adakumira akurikije amategeko n'ibindi ziza nuko leta ariho yobiri mwasivye mwasivye mushikanahe jean de dieu mutabazi mwasivye muzi ko leta itagenda canke mwasivye ko mwibaza ko yoba itagenda ayo makuru mwari mwayafise
oya twarabagiye hariya turabaza ati none leta yitavye amakuru yo yadushikiriye ni uko gushika uyu munsi leta hari ico yari ikeneye kuvugana n'umuhuza mukapa kugira ngo bumvikane ingene bufashanya gushika umunsi rero ntacyo barashikako ntibaravugana tukabona yuko rero tugiye hariya ata kintu twokurayo twahisemo rero kuba kuba turatenyenya kubera birakenewe neza yuko leta n'umuhuza baba bari ku murongo umwe kugira ngo tushobore kuronka urupapuro rw'inzira ntuzeye twemeraniye twese nk'uko mwabivuze iyo mishikirano ibuca itangura n'imishikirano ira gatanu muri iyo mishikirano yose yabaye eka nta kintu kiboneka kigeze kivamwo abarundi boba boshobora kuronka ubundi buryo bwo kumvikana hagati yabo hariho iyindi nzira yoboneka kugira ngo uburundi buve mu ngorane cyane cyane zadutse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bwanyu
erega ku bwanjye nakubwiye ko hariho byinshi byagiye birava mu biganiro twagize inshuro zine mugabo hariho abantu batashizwe bagumanye akangonongono ako kangonongono rero nimba barakagumanye kagatuma bataza gusinya mu rupapuro rw'inzira rwo mu kayanza ntibishobora kutubuza kuba turatunganyije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri urazi neza yuko frederic naho uri hiyo muri amerika biragoye kugira ngo abanyamerika bose bumvikane ku kintu aricyo gituma baba bitura amatora no mu bindi bihugu atari muri amerika atari muri amerika gusa birumvikana yuko abenegihugu ijana ku ijana badashobora guhurira ku kintu kimwe mugabo iyo ikintu cyatowe n'abantu benshi nicyo kijya mu ngiro ni nacyo gituma rero ako kangonongono rero kataratuma abitavye batubwiye ko hariho nk'abantu bo mu mizero bitavye batubwiye ko hariho abantu bo muri frodebu bitavye mugabo imigambwe yababa cumi n'itanu itari muri leta itari mu nama nshingamateka ikaba ikiri ngaha birumvikana neza yuko abenshi benshi rwose bari ngaha mu gihugu tukaba dusabye rero yuko ahubwo umuhuza kugira ngo ibi biganiro bya gatanu bigende neza yuko yokwegera leta y'u Burundi bakagira icyo bapfunditse bakagira intumbero imwe hanyuma tukaheza tukicara tukagira tugasinya amantuzeye tugasinya urupapuro rw'inzira twumvikanye ko twese ijana ku ijana aho rero imana bibicanye rwose ni nabyo twifuza mushikanahe guillaume zoviye mu kanya gatoya cyane rwose abarundi baramaze kuja mu mishikirano akatari gake eka bararonse abahuza ariko kenshi na kenshi imirwi yose itandukanye ivyiyumviro vya politike bitandukanye usanga kenshi na kenshi bashira amakosa ku muhuza ikintu cotuma abarundi baja hamwe muri iki gihe bagapfundika amasezerano eka ntabanduka y'amahoro azorama azomara igihe kirekire n'ibi
tuma abarundi bumvikana icya mbere ni uko bonyine abo bapolitisiye bonyine bokwikubita agace bagashyira imbere ineza y'igihugu nta gushyira imbere ineza inyungu y'umwe umwe kuko biraboneka neza yuko ari ibintu byerekeye inyungu inyungu y'umwe umwe ko iyo iyo bahoho abapolitiki bumva neza yuko babwiriza kubaha amategeko aho o byaca byoroha none amategeko ni ayahe itegeko rya mbere ni ryerekeye demokarasi ryerekeye amatora ni ukuvuga yuko ikintu gitowe n'abanyagihugu nawe utoba wagitoye ari bw'izo shingiro ari umukuru w'igihugu yatowe agatorwa mu bice byemewe n'amategeko nyine ubwirizwa kubaha iyo constitution iyo iryo bw'izo shingiro ukemera n'umukuru w'igihugu ukemera n'amategeko ava muri ibyo icyo rero kirabuze cyane mu guhiga kubera iki kubera za nyungu z'abantu kandi byabonetse byarabonetse rwose kuva aho twikukira byarabonetse mu makudeta yakwirikiranye byarabonetse kuva mu mirongo itandatu na gatanu mirongo itandatu mu mirongo irindwi na kabiri byabonetse byari aho umuntu atemera ko uwatowe n'igihugu atwara wavuze ngo ndabivuge muri makeyi ngejeje ngaho kubaha abanyagihugu ni ukubaha demokarasi ni ukubaha icyavuye mu matora tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe urabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na vincent vincent mwiriwe neza mwiriwe neza ndabumva muri hega vincent ikindi bujumbura izina ry'ikirundi
habonimana habonimana duga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku mishikirano buca itangura yarusha hagati y'abarundi ariko amatwi adusumira hari imigambwe kandi imirwi imwe imwe ititabye iyo mishikirano mu gihe hariho n'iyindi yitabye duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro
yego jewe ikiganiro gitangwa gimaze iminota mikeya numvise abakinnyi babiri uwitwa mutabazi n'undi yitwa wahegiye kuvuga rujobi yego
ikintu kintangaje cyane natangaje kuva kera numva imigambi isize yuko ngo hamwe leta ngo itagiye ngo nayo umuntu izogenda ndashaka kubaza iyo migambo nyene iraba ibyo umuntu ingingo umwe yafashe uburyo abaca bayigenderaho wumva bamwe baraba bita sinzi ko bariko barabacyorosa babatuka bati nibaba biva kuri urya mugambi ubwo abantu baba bihenze rwose rero nibaze ko umugambi nyamugambi ari umugambi wari gufata ingingo utaburaza si leta yo ibyifashemo gusa niho nibaza ko bariko babihaye iteka berira hanyuma naho ncenge nkatanoga nkakarira abanyapolitiki bose abanyapolitiki benshi mu burundi tubona ko ari badufatiye amaboko imugongo ni kubera iki ni gute leta yoba nimba ibona hari ingorane gute igomba ko nayo izi ko abo banyapolitike bandi barumu hari ibyo bayagiriza yoba nayo itakora neza hantu igomba kwishyira hejuru kugira ngo bimwe bimwe hejuru y'umuhuza kugira ngo ari igomba gutanganurwa nk'intumbero ibiganza byogenderaho nibaza nimba leta itahura amasasu icyari cyo n'ibiganza icyari cyo ikwiye kwifatanirwa nk'umukinnyi ikwiye kwifata nk'umuhagarikizi mu bandi niho yoba iriko iragira ibintu nabwo by'akamaro cyane we bihesha iteka hanyuma nasozera nsaba nimba y'abantu baba bafite ikintu bashobora gukora gituma leta nayo ishobora nabwo ntuguhesha itanga agahingo ku banyagihugu bagikora n'ubundi bwo ndabona ko byananiranye murakoze ibibazo byanjye byari murakoze habonimana vincent reka ikibazo cya mbere cyawe tugihe umushingantahe jean de dieu mutabazi mvuga ko imigambwe ifata inkingo wihweje ukuntu leta yishuye ibyerekeye iyo mishyikirano duga ku ijambo umushingantahe jean de dieu mutabazi
uwo vincent ahejeje kuvuga hariho bimwe bimwe ndamutegera ku mugabo ntiyibagire yuko leta leta ari leta ifite ijambo rihanitse mu biganiro kubera leta burya niza gushyira niza gushyira mu ngiro ibyo twashyitseko leta rero ni nk'umuhagarikizi icyo kintu agitegere twebwe turi abakinnyi mu gihe rero twebwe dushaka gukina atamuhagarikizi ariho yumva byoshoboka tugende twikinira atamuhagarikizi none n'indi aza gusifura ni nacyo gituma rero abo rero bagiye ntibumve neza yuko hariho umuntu akomeye afite ijambo rihanitse mu gutunganya amatora yitwa leta kandi gusaba yuko leta yovugana n'umuhuza kugira ngo bagire intumbero imwe ni ikintu gihambaye cyane kica gituma n'ibi biganiro ku rupapuro rw'inzira byoroha icyo kintu vincent yategerezwa kugitegera si ukuvuga ngo twebwe ngo turi ngo turi mu ibaba cyangwa mu kwaha cyangwa ahandi twebwe umugambi wose umwe wese ufise porogaramu porogaramu yawe icyo kintu rero tugerageze tucyumvikane twebwe ntitwigeze turaba turaba ngo ni uko leta ngo ngo tugiye inama na leta ngo dukore uko utari dukore uku twahanuye umuhuza kandi turabimubwira turabimwumvisha yuko leta ari izo guhagarikira amatora yuko leta ifise uruhara rukomeye mu biganiro yuko ari byiza yuko bokumvikana none frederic ndakubaza twogenda ntuze twogenda arusha muri ya hoteli ngurudoto tugasinya ibintu leta itoshobora gushyira mu ngiro nawe wumva ayo ayo ayo wumva twoba twumvikanye iki twoba twahendanye ni akamaro ni nacyo gituma rero ari byiza yuko tugenda umuhuza akicara hamwe na leta twe natwe imigambwe tukaheza tukumvikana urupapuro rw'inzira twakorera ko ruriho tugaheza tukumvikana aricyo umuntu yongeramo akacongeramo tukagaruka tukajya mu matora ibisigaye nabyo tukazobiganira inyuma y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'aha mu burundi mushantahe guillaume ruzovyo namwe mushantahe vincent habonimana yashikirije iciyumviro gihambaye gishika cerekana akababaro k'abarundi aho avuga ko abanyapolitiki bafatiye abarundi amaboko imugongo duga ku ijambo hokorwa iki kugira ngo abarundi ntibasubire kumva ko bamerewe gute
jewe nari natanze intumbero gatoyi mvuga yuko ikintu ca mbere na mbere ari uko abarundi bokumva yuko bashyira imbere amategeko amategeko nayo ari mu ibwirizo shingiro iyo bwirizo shingiro naryo ritorwa n'abanyagihugu mu gihe hari ibwirizo shingiro ukigenderako n'abatavuga rimwe na leta uko bigenda kose nabivuze babwirizwa babwirizwa kurikurikiza aho rero bivuga iki benshi yavuze ngo ngo hariho ngo bari mu mababa ngo y'umugambi uri ku butegetsi ambwire nawe igihugu na kimwe ifise umugambwe utwara watowe uwo mugambwe udafise imigambwe icuditse nawe nabajya mu kurikira bo mu bufaransa bo muri etaje na hehe ujya mugambwe uri ku butegetsi hajya n'ibyo mutazi ufise imigambwe biri hamwe kuja hamwe muri migambwe muvuga muti ibi byiyumviro turabishyigikiye nta kibi na kimwe kihari kandi wowe nyine frederic wavuze uti ingorane zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mumbwire ingene hashobora kuba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugerageza guhirika ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu hanyuma abonyine bagerageje kubuhirika bakaba ariko aba ari bavuze induru ngo amategeko ntakwiririkizwe hanyuma kandi amakungu ko ibyo bita ngo la kominote internationale ariyo yavuze ati ibyo bintu byo guhirika ubutegetsi ntibizopfa bisubiriye uhirika ubutegetsi uciye mu matora ariko ubu leta bifuza yuko umenga niyo yoja mu kibanza cy'abacibwa urubanza ibyo ni ukuri sindabyumva gushika uno munsi ni hamwe navuga nti icokorwa ni uko kwicarana tukavugana abari hariya n'abari ngaha jewe vrema n'ukuri ndabishyigikiye kandi bishobora bishobora kugorora igihugu ibyo ndabyemeye mugabo ntibibe umenga umenga uri mu ikosa urumva wa wundi ntuze wa mugani w'impyisi niwe ugomba gukurikizwa sinumva ibyo ari byo tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na remo remo mwiriwe neza
neza izina ry'ikirundi ninde remo
oya ni ruhamya ruhamya ndi mu rwanda ruhamya ego murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mishikano izohuza abarundi kuva ejo igira gatanu
nagira ngo mbaze abo bantu abo baho abo batumire yego
ni uwuhe mutuza hagati ya y'ayo ma- y'abo ba- ba- bari arusha n'ayo ma- n'iyo miryango kuruta kuba bicaye mu burundi bo bagakemura ibibazo byabo ni uwuhe muti bashaka ni ikihe gisubizo bashaka kuruta kwicara mu burundi bagakemura ibibazo byabo ikindi ese ni ryari tuzica aba- abarundi muzicara njyewe nigeze gukorera mu burundi nicyo kintu kinambabaza nigeze gukorera mu burundi bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na gatandatu ni ryari tuzicara tudategereje umuteka tukabona umutekano tutifashishije kujya muri muri tanzania arusha bizaba ryari
ibibazo bihambaye umushe nawe ruhamya abajije Remo- remo ruhamya reka eh, dutanga kuri mwebwe jean dodier mutabazi ibibazo bibiri eh, bibajijwe n'umushe ntahe remo eh, ruhamya abarundi bashaka kwicara hamwe Eh, bagatora Ruha- umuti w'ibibazo Ru- Ruhamya biratandukanye ivyo avuga ndabitegera neza mugabo akantu gusa nagira nongere ko kuri Vincent kandi hari abantu batari bake biyumvira cyo kimwe na Vincent Vincent no mu- nabo biyumvira kumwe nobabwira yuko umuntu yanka gutora ntiyanka gutwagwa arico gituma rero twohimiriza abantu ku- kuza mu matora kugira ngo icyo bifuza guhindura bashobore ku- kugihindura baronke ingufu zo kuja mu nama nshingamateka baronke ingufu zo kuja muri leta kugira ngo bagihindure numvise yuko vensi hari ibintu byinshi nu- nuzeye a- anebagura kandi ntibisanzwe mugabo rero mu gihe rero utaje gutora kugira ngo uronke u- u- ububasha bukwiye bwo kugira ijambo ryisununuye uzokwama widoga widogera uyu u ngo ngo ngo abanyepolitike nibo batubohera am- amaboko imugongo eka ahubwo n'abiyumvira gutyo o nibaze bashinge imigambwe baze tuje mu matora hama nkaca mbwira uwo uwo nu- nuze ruhamya ahejeje kuvuga nibyo rwose twebwe igihugu cy'u Burundi ntigi- ntigitwarirwa yarusha amatora azobera mu burundi kandi amatora azojamwo abarundi ari cyo gituma abantu bose bashaka kuza kugira ngo baronke ijambo rikomeye ngaha muri iki gihugu boza tukajya mu matora hama rero ibintu bazobona yuko bitabanyuze cyangwa ibi- bitabaryohera bifuza guhindura bagerageze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri basube bagerageze mu bihumbi bibiri na mirongo i- na mirongo ibiri n'indwi mugabo ntibazoja kubihindurira mu- ntibazoja kubihindurira i nairobi i arusha cyangwa muri somaliya cyangwa ahandi igihugu kiri ngaha nibaze tu- tu- tuvuganire ngaha tujyane mu matora ata n'umwe aku- a- akumira cyane cyane ata n'umwe yikumira kubera njye ndabona yuko hariho abantu kujya nabivuze badashaka kujya mu matora mugabo nta kundi bazotegereza gutwagwa icyo ba- bakimenye kandi bakimenyere Ah, ntibagende rero ngo dushaka kujya mu matora ngo bimeze gutya na gutya na gutya na gutya eka nibaze ngaha mu burundi Ego be- Njye ndashyigikiye yuko byose byubandaniza ngaha mu burundi ngira ngo nagerageje kwishura mu ncamake namwe mushe na guillaume ruzoviyo kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe na remo abaza ati mbega abarundi ntibokwicara hamwe bagatora umuti w'ibibazo bafise aho kurinda kuja hanze y'igihugu
nibyo eh, ibyo umushingantahe ruhanwa avuze ni ukuri ni- nibyo bya- nibyo byari bikwiye ariko urumva harimo ka kantu nyine kavuga ki- ki- k'ibyerekeye inyungu zu- z'abantu abarundi baramenyereye ku erega burya kugenda umu- uri umupolitiki ugafata indege ukaja ku kuja muri hoteli nziza bakadu- bakaguha n'udufaranga n'iki kandi i- imbere yaho ukabona uti "Ere- eh, erega hari aho na leta tu- twoshobora kuyihinduza nkajamwo ngaca mba minisitiri canke ngaja iki urumva ni- nivyo byose birafatanye ikindi ikindi kirimo ni uko abarundi baheruka ku- ku- ba- ba- bibuka ya arusha ya mbere imwe imwe yatuma dayo demokarasi igaruka ijya nayo yari ikenewe rwose kuko hajya mu, mu kuva mu mirongo icenda na gatatu nta nta leta yari yariho babuze kumvikana bati leta ibeho iyo iyo iyo arusha ya mbere niyo yazanye demokarasi kuko imigwi ya- ya- yaryana yaratevye iba i- i- i- i- i- ibaobrige yo kumvikana ubu rero ibyo byo kugenda arusha nibyo ni ukuri bisa ni- n'ibiteye isoni bisa n'ibiteye isoni kuko twari twashitse ahantu burya twari twashyitse ahantu hakomeye gushika mu mirongo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twari hariho amakosa ashobora kuba ariho mugabo twari ko turatera imbere tuja muri demokarasi none ubu dusubira inyuma kandi amakungu ibyo bita inyo rakunjute international abo bazungu batanga amafaranga atagira uko angana ngo tuge- tugume muri rya rusha ya kabiri ngo abo ba- abo bantu ba abigize babiteye ngo bari- bumvikana na leta yatowe urumva harimwo- harimwo agahaze harimwo icyiyumviro cy'umuntu cy'abo bantu batanga amafaranga ngo tugende arusha baba bakwiye kudufasha tukaza i burundi mugani wawe ubu i burundi bakaraba yuko hari n'umu- n'umwe nu- n'uwo mupolitike data wanje yahunze bujya igwara kandi hariho n'aba- n'abapolitike bo muri opozisiyo biriko baravuga baba mu burundi atanubakomakoma none ibyo bintu byo kugenda arusha umugani wiwe cyenda mushigiki ibyo bintu byo kugenda arusha bitunguke bitungura iki n'ukuri Yego, nta mwe- na kimwe at- yego Eh, tubibutse inshuti Nta na mwese kimwe.
ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na frederic mwiriwe neza
Mwiriwe, mwiriwe izina ry'ikirundi ninde
ndi Uwimana Frederic, ndi wimana frederic eh, muhamagaye murihe
eh, turi Ngozi, ingozi Mwumba.
Egome turiko tu- Eh.
turiko tuvuga ku mishikirano hagati y'abarundi izotangura ejo ku munsi wa gatatu hariho abanyapolitike bitavye iyo mishikirano eka hariho n'abatayitavye bagumye mu Burundi Eh, duga ku ijambo ikibazo ciyumviro Eh, Jewe icyo nagira ntererere ahakuru si ikindi abo bagabo batinya kuja mu biganiro bikerekana ko atakuri bafise kuko ibi- inama isumba ingimba ubwiye ukayaga niwe muti w'ibibazo niho botora umuti w'ibibazo biri mu burundi kuko ibibazo ntibyoca mu ngwano canke mu bindi hama abo bavuga ngo ibiganiro bibere mu burundi ni i- uko ni ukwikunda rwose kuko n'ubu hari a- abantu bagifunzwe bareze abandi barahejeje iminyororo abandi bakiri mu buhungiro hama uwo munyepolitike yiswe ko batavuga rumwe aje wewe ntiyogira ingorane bikerekana ko ibyo ni ibyitwazo ngo mu Burundi nta ngorane ngo abo bandi ngo hariho n'abandi banyepolitike batavuga rumwe abo batavuga rumwe nabo bakora muri iyo leta
E- nta Ego- kamaro rero ko kuza kuyagira mu burundi nibajye kuyagira iyo arusha babiherezeyo hama bagaruke babishyira mu ngiro mu burundi Egome reka icyumviro cyane cyari ico reka ico ciyumviro tugihe umushikirano Jean Lodieu Mutabazi mu kanya gatoya cane gose eh, ivyiyumviro nka bitatu Eh, avuga ko ah, abatinya kuja yarusha atakuri bafise ne hamwe n'ubwoba bwo ko atabigano vyoshobora kubera mu Burundi muri iki gihe duga kwijambo mu kanya gato
Eh, nagenda mubwira yuko ahejeje ubu ahejeje kuvuga ategera nabi ibintu rwose amenye ko mu bahagurutse bagafata indege bakagenda harimwo amizero ari muri leta none iyo bari muri leta ntibicarana muri- bari muri leta badasa- badasangiye imi- imigambwe icyo nakinyishuwe kubera iki hariho abantu bo mu mizero bayi- banayirongoye ba- bitabye kandi ba- baraganira muri leta bakaganira no mu nama nshingamateka icyo kintu rero nakireke icya kabiri hariho ababesha ati hari abantu ngo ba- bari ba- bahejeje umunyororo cyangwa barose ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyangwa bage- bakavuga ngo ngo bagifunzwe twebwe nakubwiye yuko ndongoye o- observatoire pour la prévention et l'éradication du génocide des crimes de guerre et des autres crimes de l'humanité ni ukuvuga urwego rukinga amabi yose aturutse ku ihunyabwoko ibyaha by- by'intambara n'ibindi byaha by'agahomerano bisizikaza hagati y'akazi na muntu twaratumye ko na wa mushingamateka eh, eh, yigera kubivuga turavuga ati vuga abo bantu barenganira bakiri mu- bakiri mu gasho tubimenye duhaguruke tubafashe baveyo Nta- ntavyo yagize icya gatatu bavuga ngo hariho abantu ngo bari hanze ngo bat- ngo batinyirira umuntu umutekano wabo n'ibindi twarerekanye neza yuko ibyo bintu ari ibinyoma kubera bene wabo nyene basangiye imviyumviro bari ngaha mu burundi nyene bahagurutse uyu munsi bagenda kandi baba bari ngaha atari umwe aba- abaja ugwara none abo bantu hari igihe bahora bavuga ngo tu- dukeneye ngo umu- ngo- ngo- ngo basoda bo hanze ngo baza kudukingira mu burundi none uwo muntu akeneye abasoda bo hanze ko ari umurundi yotsinda amatora akaba umukuru w'igihugu azocungegwa nande icyo genda kibaza azotungerwa nande Ego be- ntiyemere aze leta imufashe arondere basi bene wabo bari mu gipolisi cyangwa mu gisirikare bamufasha murindi ba- ba- ba- bamucungire umutekano nandi ibyo binyoma ni nka bya bindi bahora bavuga ngo nakaya ngo naka ngo yarabuze irengero ry'iwe naka yarabuze irengero ry'iwe naka yarabuze irengero ry'iwe ugasanga bafatiwe i kongo bariko baragwana abandi nabo ugasanga baracyariho babayeho ku mazina atariyo abandi nabo ugasanga baracyitembera ngaha mu burundi abandi nabo ugasanga ntibigeze bana- banaba Ego me- reka- Uvuga ati, "Ubu- ubu uzokumva umuntu babuze irengero ryabo ni ukubivuga mu butungane bagafatanya mugabo ntushobora kuca wemera ngo yaragandagawe kandi yagandaguwe na naka Reka Ubu nicyo kiba ari kibazo.
ikinyoma.
I- Bene ibyo binyoma rero twebwe ntituzemera na gatonya na gatonya uwajye kuvuga avuga ngo avuga ingozi rw'ibumba jewe ndabona yuko ibintu byose yavuze ari ibinyoma Ego reka duhe ico cimvo vyimvo vyiwe vyimvo vya Frederic tubihe kandi na uh, mushikantagi Guillaume Ruzovio agire ica bivuze ko mukanya gatoye cane gose mushikantahe Ruzovio
Eh, icya mbere ni- numvise ni uko avuga ngo abata- abapolitisi batagiye batara- bataragenda yarusha ngo bafise ubwoba mbese ndabyumva ubwoba bw'iki nta bwoba buhari ahubwo barindiriye yuko ubu uwo babwiriza ku- ku- guharira mukuru ari leta kigendeyo ndi- kuko ubu nitwa- tu- bagiye bagenda umenga bagiye muri promenade kuja kuryama no kurya ingurudoto no kuronka amaperdiye kuko leta mu gihe iyo nyene itarumvikana n'umuhuza bagatora itariki bumvikanyeko wumva ni ukuri ubu ubu bagiye bagiye hehe ko mukapa atari murundi si umukuru w'igihugu si umuki Bagi- ba- bagiye ku ku- ku- ku- kumuririra ku surepore bagiye iki? kandi ari leta bari bakeneye ico ni ca mbere ariko Ica hari abavuga gatatu ko nuko- ariko hari abavuga ko mu gihe cose eh, amahoro atagira agaciro baguha uteye akamo kwitaba ibiganiro vyo kurondera amahoro eka umuntu wese akwiye kugira utwigoro akitaba ivyo biganiro
wa mbere jewe ngoma nsubiramo yuko wa mbere ajejwe ibyo bibazo vyerekeye igihugu cose ari leta kandi iyo leta nabisubiyemo kuva kane iyo leta ntiyishizeho yaratowe iyo leta iya- iyagomba kuyishyiraho mu biro- bihumbi bibiri na cumi na gatanu ba- byaramu- byarayinaniye none ntibemere rero ko byayi- ko byabananiye bemere iyo leta yatowe iyo icyo gitabo ci- ci- c'inzira tu- c'ukuja mu bihumbi- mu matora ya mirongo ibiri baze tugikore baze baje mu matora hari matora bivamwo bahamagara amakungu y- yose aze adufashe ko amatora yoba mu- mu- mu- mu- ku mugaragaro eka yemewe n'abarundi bose baze duhamagara ayo makungu duhwanire arusha aze adufashe kugira ngo dushobore gushika ku matora yo Egome.
yukuri je niko ndabibona yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi rya amerika turi kumwe na fidele fidele mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe muri hega fidele
ndi bujumbura Ni izina ry'ikirundi
nshwagira yefu fideli twagira yezu murafise ikibazo murafise iciyumviro wajeni nk'iciyumviro yego
rero nashaka kubaza mbega igicuma badashaka kumucurama n'ikihe abashinga nayo bagerageza kuwigishira kweri kuko jeff mbona ukuntu baguma bonona uburyo haje yarusha bagaruka bagira nte icyo ugira agatana ibiganiro ndashaka kumucurama sinahura neza kweri bica biva kuki mbega ni opozisiyo canke ni leta y'uburundi
reka icyumviro canje ni ico murakoze murakoze eh, fidele eh, twagira twagira yezu reka dutangure kumushyiranahe guillaume ruzovio ku ico kibazo mbega ikintu cagenze nabi ni ikihe ni ibibazo musana bamaze gushikiriza muvunagure amajambo mu kwishura ico kibazo ciwe
igome jewe nibaza ko nari namaze kubivuga I- ikibuze ikibuze nu- ni ukuri ikibuze nta kindi ni ugukunda igihugu c'u Burundi kutikunda twebwe nyine abapolitisiye tubone inyungu y'igihugu aho tugomba gushikana igihugu imbere heza ntitugume twibaze ngo jewe nkeneye kuja muri leta ntatowe nk- nkeneye ku, kugira ikindi gushira imbere inyungu zihagaze ku mategeko ku- ku- ku- gukunda igihugu ureke gukunda umu- umu- intuze yawe umubiri wawe ukunde abarundi bose bose bavangaye jewe mba- mba- nico navuze kandi nta- nta kindi norenza
namwe mushantahe jean dosiye mutabazi kuri icyo cyiyumviro cy'umushantahe fidela
fidele namwumvise cyane avuga ati kubera iki ayo mahera ariko arononekara fideli amenye neza yuko ayo mafaranga akoreshwa atava mu kigega cy'uburundi ava mu bazungu baterera ibyo biganiro mugabo bakeneye yuko abarundi bashyigikiwe nabo bugaruka akaba aribo batwara uburundi abo nabo rero ukunda kubasanga mu makudeta y'icyenda na gatatu mu makudeta yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abandi ubu rero izo nguvu baguma bashyiramo bashyiramo amafaranga nta kindi barondera atari abantu bashaka kugira ngo ubutegetsi bwo ngaha mu burundi ntibukomoke mu bene gihugu mu matora mugabo bukomoke mu biganiro nicyo gituma ayo mafaranga arasohoka akava mu kigega cy'ibihugu bimwe bimwe bya buraya akaza bakayashyikiriza umuhuza ati ntimubahamagare bagare ati mugabo murabe ingene ahogira aba barundi ari bo bokwinjira muri leta kandi tuzi yuko abo bashyigikiwe ari abantu bagiye baraca mu byaha by'agahomerano twagiye turabona kuva n'imbere y'icyenda na gatatu eka n'ejo bundi mu bibiri na cumi na gatanu ni nacyo gituma byiza umuntu yobigenza buhoro buhoro bijya biganiro bashaka kugira iyo arusha bigatahukanwa bikaza ngaha i Burundi ariko abaregwa abaregwa uruhara muri kudeta n'abandi mushiranahe abaregwa muri kudeta amatwi yadusumira ntibatumiwe muri ivyo biganiro
oya urumva urutonde gushika uyu munsi urutonde rw'abatumiwe bose ntiruramenyekana umuhuza ntabwo aratanga ngo arushikirize aricyo bituma ari ukubiraba neza yuko atari uwo mugambi nyine w'ibihugu bimwe bimwe bya buraya bishaka kugira ngo bishigikire abo bari kumwe muri kudeta y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu basubire bagarukane buhoro buhoro barabe ingene bavuriza ingazi bashikira ubutegetsi bidaciye mu matora tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na ndayishimiye mwiriwe neza egera telefone uvuge cyane twumve ndayishimiye muri hehe
ndi bujumbura yego me murafite icyumviro murafite ikibazo
yego je ikibazo ahanini nagomba ndagiherereze kuri jean de mutabazi aho atemera yuko ibiganiro umenga hari agaciro abiha yego amatora araba mugabo ni gake amatora yemegwa muri kano karere ka afurika ni ukuvuga yuko ata matora aba yabaye ariko arashobora kubamo amanyanga ugahura ntiyatsinze wategerezwa gutsinda bikurikije amategeko ibyo byose ni ibintu bizana indyane mu gihugu no hagati ya bene rero yewe icyo navuga ni uko bagaragaza ibiganiro bikabaho biciye mu kuri atamanyanga abayemo atabo bakumiriye bakumiriye kuko ubirabye uno munsi hariho abakumirwa urumva muri leta bamavuga ngo ni amagaburanyama none mu gihe hatabaye ibiganiro mu bintu byose biba bafitaniye amatati wumva ya ntambara baba bariko barakwega rero jewe icyo mbona ni uko ni uko bogira botangura ibiganiro atabo bakumiriye hama bakagira igihugu kikaba mu mahoro nta kindi cyo twihangayikira mu buzima bwacu
murakoze ndayishimiye murakoze ndayishimiye mushantahe jean de dieu mutabazi ikibazo mwabajijwe mu kanya gatoya cyane rwose
yego mu kanya gatoya icyo celestin avuze aravuze ko hariho mvuze ko haba ubusuma mu matora kugira ngo ubwo busuma mu matora ntibube umuntu ategeza kujya ku rubuga ubwa mbere ibi biganiro turabishyigikiye ibiganiro bidakumira mugabo bitatugumiza mu ikorosi ngo tugume hahandi tuzunguruka ngo tuzohave dushika mu bihumbi bibiri na mirongo tutiteguye icya kabiri ibiganiro ni byiza kubera birafasha guterera ibyiyumviro inama nshingamateka na nkenguzamateka bakora ibwirizwa rigenga amatora ryiza ntihagire n'umwe akumirwa ibyo turabishyigikiye ikindi nacyo kugira ngo ubusuma arazi neza serivisi kuvuga mu bufaransa ejo bundi muri amerika ejo bundi Trump atorwa na hehe ubusuma bw'amajwi mu matora bwamwaburiye abantu bagateranya amanota nabi nicyo gituma rero kugira ngo ibyo ntibibe utegeza kugira abamandateri bawe bari hafi bakabyandika bagateranya amanota bari hamwe bagacunga n'ayahandi ubusuma bw'amajwi henshi biraba kugira ngo rero ibyo ntibibe nta wundi muti atari ugufasha kugira itegeko rigenga amatora ryiza twizeye ko rizoba tukagira umugwi uwurikiyemo bose umugwi uhagarikira amatora uwuriho kubera uwurikiyemo bose hanyuma rero abahiganwa nabo bakagerageza kuba bari kuri biro do vote yose bagacunga ni ukuvuga icyo nacyo ntugishikira mu gihe wikumiriye aricyo gituma rero ako kamo teresa avuga ndagategera cyane ariko gituma twofashanya ntihagire n'umwe akumirwa kuri icyo yaraje kuvuga muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na rukundo rukundo mwiriwe neza rukundo muratwumva ya turakumva yego muri hehe
turi muri amerika yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku mishikirano izosubira gutangura igira gatanu yarusha mu gihugu cya tanzania ikaba izohuza abarundi ariko amatwi adusumira hari imigambwe n'imirwi imwe imwe yitavye mu gihe hari n'imigambwe ititavye iyo mishikirano duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro ya ikibazo cya mbere nagomba gushikiriza ni uko um, amatati y'uburundi yatangura bavuga ko ari ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ko badashaka ko yitoza nicyo kibazo cya mbere hama ejo bundi nkaba narumvise umukuru w'igihugu avuga ko atazitoza rero ndafise ikibazo none hakaba n'abandi numvise ko bakeneye leta mfata kibanza urumva nca numva umenga birahushanye n'imyiyerekano yatanguye cyangwa no kwiyamiriza hakaba hageze ko hageze ko basaba leta mfata kibanza ikindi nacyo novuga abarundi cyangwa abantu bakwiye gukunda igihugu cyabo no kumvikana mu buryo batwara igihugu nubwo bavuga ngo baribye amatora ntibace bafata bica ntibasese amaraso kuko ngaha muri amerika twakurikiranye bavuga ko hari ibintu by'amajwi byabaye ngo mugabo nabonye abanyagihugu bo ngaha batigeze bagumuka bahagarare bicane cyangwa bahagarike uwo bemeye ko yatwaye amajwi aguma atwara kandi n'ubu igihugu kiratekanye n'ibyo byiyumviro byanjye murakoze rukundo muri hehe
muri ayidaho ayidaho ayidaho murakoze reka duhe ibyiyumviro mushikirije tubishikirize umushikantahe guillaume ruzoviyo agire icyo abivuze duha ku ijambo umushikantahe ruzoviyo
rero murakoze mugabo nagomba gusubira inyuma gatoya gusa mbwira frederico n'iryo jambo ahereje gushikiriza avuga ngo ngo imishyikirano yamikenewe ngo amatora ngo kenshi barayiba ibyo nibyo kandi ibyo si ibyo mu burundi gusa yuko amatora ibyavuye mu matora bitemerwa n'abatsinzwe uzogende ku isi yose uzosanga induru zirigwa ziravugwa ntabwo ushobora guhindura ngo avuge ngo ko amatora yibwa ngo turayahebye ngo tuje mu mishyikirano dutwagwe rero n'amadiyaloge permana nta kindi tuzokora nawe abazungu ko rero batuzanye muri iyo demokarasi iyo demokarasi yabo kuko twe kera abarundi twari twifitiye demokarasi yacu iciye ku nzego ziva ku gatumba zikaduga zigashika no ku mwami kandi zari inzego ziteka n'abazungu aho bashika ino mu burundi baravuze bati nta gihugu twari bwabone muri afurika kitunganije nk'icyo gihugu cy'i burundi ibyo biranditse ubu rero ngo bazanye iyo demokarasi barayitwigishije ngo tuyigendereho hanyuma bagaca bavuga uburundi bwonyine y'ubwo bariko barahimiriza bave muri demokarasi baje muri dialogue ubwo burundi abo bantu babarondera kwiga nawe nyine arayumvira icyo nicyo nagomba kumwishyura frederico uwo mushinga nawe wajije kuvuga avuze iby'ukuri urumva mbega wanyibutse icyumviro gikuru mu byo yavugaga frederic uwo mushinga nawe wo muri ayidaho avuga ko cyane cyane uruhagarara rw'itangura mu burundi hari havugwa ikingo cya gatatu ari cyo ngorane hanyuma muri iki gihe naho umukuru w'igihugu yatangaje ko atazuba kwitoza hakaba ariho ariko basaba leta imfata ikibanza abarundi akavuga ko abarundi bakwiye gukunda igihugu
yego aho turabuza rwose ni ukudakunda igihugu kuko mu gihe ibyo bintu byerekeye yuko umukuru w'igihugu aza kwitoza ubundi byavuyeho mbega iyo guverinoma do taranzisiyo bashaka ihagaze kuki nta kintu na kimwe ihagaze ko twebwe dufise manda y'umukuru w'igihugu izohera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hakajaho uwundi mukuru w'igihugu ni kubera iki tutajya hamwe ntituba dukunda igihugu twiyumvire ingene ayo matora azoba taransipara azoba apeze azoba ya bose kugira ngo ubutorwa tugerageze yemwe yemegwe naho bigoye kuko ndabona yuko nawe utubwira gute ndabona yuko n'umukuru w'igihugu azotorwa bizogorana kumwemera mugabo ibyo byo si iby'uburundi gusa ntibyahesha nanjye sindabyumva njyewe ndamucikiye umushinga ntahe nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kugerageza gutora mu mahoro mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe dufise ibwizo shingiro byatowe kandi byaratowe nawe utaritoye nta kundi ni demokarasi y'abazungu nabo abazungu nibo bagomba kutuyihindura aho dushyiraho seni bashyiraho seni uyemera utayemera reka tuyicungire nk'uko mutabazi yabivuze turabikora neza tuzane n'ibyabo na byacu by'imigambwe ahantu hose hari ntuze isanduku ry'itora bahagarareho hanyuma turabe mugabo bareke kwitoza rero byita ko bariko baritozera ubunyoni barongera nyene ivyo mucinga navuze guverinoma do transition atayihagaze
reka tumushe na jean jean de dieu mutabazi namwe mugire ico muvuze ku vyashikijwe na rukundo mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
mu kanya gato icyo novuga kuri ibyo ntuzeye uwo ari muri amerika yagiye kuvuga nyibutse izina ryiwe rukundo
rukundo ni uko arafise ukuri arabona yuko abantu bashatse kugira kudeta mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bitwaza amanda mugabo cyari kinyoma ubu rero abari babashyigikiye b'abazungu babashaka kubacisha mu cyanzo kugira ngo babagarukane biciye mu biganiro babazane ku butegetsi babashyire muri leta n'ahandi kujya byabaye arusha iheze kubera abarundi basanzwe bazi yuko nka ba micombero babagazana babuyoya bashikiye ubutegetsi haciye habaye kudeta hanyuma nka ba ntibantunganye na ba ndayizeye bashikiye ubutegetsi habaye ibiganiro mugabo nka ba ndadaye na ba rwagatore bashikiriye ubutegetsi biciye mu matora hamwe n'umukuru w'igihugu w'ubu amaze gutorwa kuva mu bihumbi bibiri na gatanu murumva rero yuko abantu baguma bakwepa inzira y'amatora nicyo gituma rero nimba ari abantu bashyigikiye demokarasi ni ukuvuga ko baba bashyigikiye amategeko icyo bita etado duruwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari kuvuga ati iyo manda reka tuyatake muri kuru konsiyoneri kubera igihugu cy'iwacu kirafise senta yijeje kubahiriza ibwiza shingiro ntabyo bagize ni nacyo gituma abariko barakurikira ibi biganiro by'iwacu ariko ndababwira yuko amahinyu yose ashobora kuba mu matora ugerageza kuyagwanya ari huri kandi ukayagwanya biciye mu mategeko twebwe nitwajya mu matora tugasanga hariho amahinyu yabaye nta kujya kurwana gufata amabuye cyangwa ibindi eka uca ugenda ugashyikira sentare zijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro ari izo kubahiriza ibyavuye mu matora ukaheza ukitwara exactement uko agiye kuvuga ku karore ko muri amerika abademokarate baratsinzwe baridoga ngo bibwe n'ibindi mugabo nta nduru yateye twarabonye gusa yuko hari abamenya amateleviziyo yabo mugabo gushika uyu munsi abarepubulike baracatwara ni ukuvuga yuko etado droit iri bariko barayubahiriza ico nobwira bariko demokarasi ntivuka rimwe ngo ice ikura ni ukwama turiko turayubaka reka tugerageze tuze turayubaka ni nacyo gituma tuja mu biganiro hirya no hino kugira ngo turabe yuko demokarasi yotsimbatara n'intwaro ishingiye ku mategeko igaheza igatsimba reka tubibutse reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika turi kumwe na emile emile mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe neza izina ry'ikintu n'irinde nsabye mugiza emile nego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku ndabona mishikirano iminota inganye reka sa- mbaze akantu gatoya gusa banyishura ari yego ndashaka kubaza mutabazi mbe mutabazi wewe kukunda kare nakumvise wasizemo akantu yuko umenga urakunda aba a- a- u- u- uri mu bintu byo ku- byo guhohotera agateka k'abantu nk'uko n'amashyirahamwe nyene burimwe wayavuze we kuvise akantu ko guti- ko guho- ko gukunda abanyagihugu nta kuntu basiboreka kuvuga ati leta kitagiye nanjye sinogenda rubitre atagiye kuka- ku- ku- kuba rubitre wo wo muri tere nawe ko leta yoba isize nawe waca usiba nkayo we wogenda basi bakagutuma ijambo nawe ugashyikiriza leta basi nk'uko woba uvuze ati uhagaze muri leta nk'uko senda kubwira ikintu kimwe ugendera urabe basi aka- akanya gatoya uzogende ureke kwi- kuvuga ngo leta itagiye nawe ntiwogenda kuko leta rero n'ubundi yari yabivuze ati yitoza utunyoni ngo tugiye mu kigandaro ngo tugize iki birya byose abantu babona kure barabona yuko umenga nk'ivyitwazo byo kuba baritoza toza utunyoni ubona baca bitwaza ibindi ngo ntidushoboye kugenda kubera babandi tutavuga rumwe bariya n'umuntu akwiza igitoke aba ari umwasi wawe muragenda imbere y'abagabo mukaburana bakabacira urubanza rugahera bakakwishyura canke Yego, me- bakabatinya.
reka tumuha akanya, Eh, agitoye akanya ni yishuye.
gatoya, reka ngeze ngaha yego n'ukurenga mushikirana bazara.
ijambo ryo mutabazi umunota umwe mwishure
oya mutu umwe ahejeje gutanga impanuro nanjye iyo mpanuro ashi- a- ashikirije arazi yuko turi mu mugwi w'imigambwe itari muri leta cyangwa itari mu nama nshingamateka tuzoheza tukiganire n'abo dusanzwe turi kumwe turabe ingendo twofata yego namwe mushikirana heruzoviyo mugira ico muvuze ku cimviro gishikirijwe na emile
icyo cyumviyo eh, icyo umuntu yovuga ni uko wewe avuga ngo leta ngo ni mbe yavuze ngo leta ni arbitre leta si arbitre eh, eh, leta si arbitre ahubwo re- re- leta ni acteur central et principal muri ibi bintu eh, by'iyi dialogue donc naho yavu- yosaba mutabazi ngo agende azoba agiye gushikiriza ibyiyumviro mu kapa mugabo ntazoba agiye kubishikiriza uwi- uwujejwe kubishyira mu ngiro ni ukuvuga leta muri icyo gihe rero ni ugu- ni ugutora ni ugu- ni ukugira sho ni ugutora rero ngende kuja gushikiriza ibi- ibintu mu kapa canke ndindire uko numva jewe uko ndavyumva na leta ntiyanse ntiyanse kompletement kuja none- kugendayo none mu kanya gatoya- Ndindire mu kanya- tubishikirize leta mukanya gatoya mushikirana heruzoviyo amasegonda mirongo itatu ikintu mwifuza ko abari arusha naho hariho imigambo itagiye ikintu mwifuza ko bopfundika muri iki gihe cofasha uburundi n'ikihe amasegonda mirongo itatu
Ah, kenda cumbona kuko no ku- no muri sesiyo ya kane twaragiyeyo abo muri opozisiyo bakorera ukwabo natwe dukorera ukwacu hanyuma byose tubishyikiriza mu kapa urumva n'ubu iyi ya gatanu niko bizo- niko bizogenda bazobi- bazobishyikiriza mu kapa mu kapa ntibazomenya icyo abikoze ibyo bashyikiriza byose ntibazomenya icyo abikoze abishyikiriza leta abishyikiriza abamutumye abishyikiriza uniyo europeyene azo- bazotubwira yego me namwe jean de dieu mutabazi mu gusozera mutubwire ikintu mwifuza naho mutagiye ikintu mwifuza ko abashitseyo urangura cofasha muri iki gihe
icyo gihe nifuza ni uko abariyo ibyiyumviro byabo bazobishyikiriza mu kapa hanyuma ibyo byiyumviro twebwe turabona umengo ntibizoba ari bishasha turavye ibyo twaganiriye ko inshuro zine ziheze hamano nihaza icyiyumviro gishasha tuzosaba yuko leta yokiraba cyangwa inama nshingamateka cyangwa inama nkenguzamateka kugira ngo icyo cyiyumviro turabe icyo kintu cyofasha umugabo jya icyo mbananya nizera ni uko n'abo bagiye twabateye akamo yuko ahubwo bogaruka ngaha mu burundi tukicara hamwe kubera nibo amatora azobera mu burundi asangwa ariyo bashaka gutegura nibaze twicare ngaha hamwe mu burundi duheze tubi- du- dukore amategeko neza azogenga amatora
Eh, mushikiranahe jean de dieu mutabazi ndagushimiye cane gose ku kanya watoye kugira ngo umugani ni radio ijwi ry'amerika ku bibazo bihambaye cane gose vyerekeye iyo mishikirano y'incuro ira gatanu ndagushimiye cane gose mushikiranahe nawe guillaume ruzovio ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire tukaba rero dushimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashe mu ngiga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na fatu karara yadufashe kwegeranya ikiganiro mwakoze mwese kuba mwandutiza amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga